iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ndabashuhuje mukomere mukomere muri kumwe na tobasi kamirindi ikaze mu kiganiro ikavimvira ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubukene ntibwemereye abarundi bayibamo kwishimira iminsi mikuru mu minsi mikuru urabona tufise ubukene nta myambarire y'impuzu dufise nta njya dufise ngo tunezerwe kimwe n'abandi cyangwa ikinyobwa iminsi mikuru idusanze tumeze nabi kuko ubukene ni bwinshi naho nsabimana karisiti sankara wo muri frn yatangiye kuburana ni mu kanya rero iwanyu mu ntara mbere y'iwanyu mu ntara mugenzi wacu aroyizi bigira imana aratunyurira muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi aroyizi umwanya n'uwawe turahera muri leta z'ubumwe za amerika umukuru w'umurwi w'abarepublikane muri sena ya amerika mitch mcconnell yashikirije ko abarepublikane batashize ku ruhande iciyumviro cyo gutuma ko ivyabona mu mburano ku vyaha vyagirizwa perezida donald trump mu ndwi iheze umukuru w'abarepublikane yari yaranse icifuzo catanzwe n'umukuru w'inkehwa z'abademokarate muri sena chuck schumer cyo gutuma ko abategetsi bane bo muri leta ya Trump gushikiriza ibyo bazi muri izo mburano abo bategetsi barimo uwahoze ari umujenama mu by'umutekano mu gihugu John Bolton hamwe n'umunyamabanga mukuru mu biro bya perezida Mick Mulvaney abo bategetsi baranse no kwitaba inama nshingamateka mu gihe yariko irarondera kumenya ibyaha Trump yoba yarakoze perezida Trump yagirizwa n'inama nshingamateka gukoresha umwanya wiwe w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kutorohereza ibikorwa by'abashingamateka bariko baramutohozako igihugu ca leta ifungwa ry'abagabo babiri babana bahuje ibitsina nk'uko amakuru ava muri iyo ambasade yabishikirije jo ku munsi wa mbere ambasaderi fute yongeye asaba leta ya zambia gusubiramwo amategeko y'isi ubushikiranganji bw'ubufaransa bujejwe kuvuna abansi bwashikirije ko bwagavye igitero ca mbere hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone gihitana intagondwa z'abayisilamu hagati mu gihugu ca mali mu mpera z'indwi iheze ubufaransa buhambije ibindi bihugu bike bikoresha izo ndege za drone mu bitero vya gisirikare harimwo na leta z'ubumwe za amerika ubwo bushikiranganji bwashikirije ejo ku munsi wa mbere kw'ico gitero c'indege cabaye kuwa gatandatu igihe perezida w'ubufaransa emmanuel macron yariko aragendera igihugu kibanyi ca cote d'ivoire aho ubufaransa busanzwe bufise ikambi ya gisirikare sentare muri arabiya sawudite yaraciriye urwo gufa abantu batanu abandi batatu bacirirwa umunyororo bagirizwa ubwicanyi bwo mu mwaka uheze bwakorewe umumenyeshamakuru jamal gashogi kuri konsira ya istanbul muri turukiya igihugu ca turukiya kibicishije ku bushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu cariyamirije iyo ngingo ya sentare mu kuvuga ko iri kure n'ubutungane igihugu ca arabiya sawudite ubwa mbere cari carahakanye ko ubwo bwicanyi bwabaye mu nyuma kirabwemera ko bwakozwe n'abataye umurongo ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu kwezi kwa gatandatu ryarasohoye raporo yagiriza umuhungu w'umwami wa arabiya sawudite mohamed bin salmani kuba bwegekwa kuri we ikigo cya amerika nacyo kijejwe iperereza seya nacyo nyine cyashyikirije ko uwo muhungu w'umwami ari we yegetswe ko ubwo bwicanyi leta z'ubumwe za amerika yaremeje raporo nshasha yavuye ku bategetsi ba irani batashizwe ahagaragara ivuga ko abantu bashika igihumbi n'amajana atanu bishwe n'abajejwe umutekano mu myiyerekano yiyamiriza leta yabaye mu kwezi guheze muri iyo raporo yashizwe ahagaragara ejo ku munsi wa mbere itorokanzo ry'amakuru ry'abongereza reuters ryashikirije ko ryaronse ivyo bitigiri ku bategetsi batatu bo mu bushikiranganji bwa irani bujejwe umutekano ibi bitigiri bishikirijwe na reuters birenze kure ivyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu amnesty internationale umukuru w'intwaramiheto mu gihugu ca Algeria Lieutenant Generale Ahmed Gaid Salah yagize uruhara ruhambaye mu ikurwa ku butegetsi rya Perezida Abdelaziz Bouteflika yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere
urakoze cyane aroyizi kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba ni kambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu mu rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwatangiye urubanza rwa nsabimana karisiti sankara wo mu mutwe w'inyeshyamba wa fln ariko umucamanza yahise asubika iburanisha mugenzi wacu eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'urukiko i nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso abapolisi bakomeye n'abacungagereza bakomeye bagaragaraga muri uyu mugambi w'umutekano kwinjira mu cyumba cy'urukiko byari bitoroshye ku banyamakuru kuko badutegetse kutinjira na telefoni cyangwa se ikindi cyuma cy'akazi ni amabwiriza abapolisi batangiye kuduhera mu marembo y'urukiko abapolisi bavugaga ko umucamanza ukuriye inteko iburanisha ariwe watanze ayo mategeko nyamara uretse kuvuga ko banga ko umutekano wahungabanywa n'abanyamakuru kuva ku nzego z'umutekano ari izambaye imyenda y'akazi ndetse n'izambaye igisivile bose bari bafitanye mu matelefone ikindi radiyo na televiziyo by'igihugu byo byemerewe gufata amajwi n'amashusho kuko ngo bari bandikiye umucamanza babimusaba aho umucamanza yatangiye uburenganzira ku bandi banyamakuru habuze n'umwe wagira icyo akora kuko ibikoresho byose bari bategetswe kutabyinjirana ni ikibazo ijwi rya amerika yagejeje ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha maze avuga ko icyo kutwambura ibikoresho atari akizi umushinjacyaha bwana bonaventure ruberwa yabwiye urukiko ko nawe nubwo atarazi ko inzego z'umutekano zadutegetse kutinjirana amatelefone n'ibindi bikoresho by'akazi ariko ngo hagomba kubahirizwa umutekano w'igihugu yavuze ko hari ibindi bikoresho bishobora guhungabanya umutekano hakibazwa niba hari telefone za bamwe zahungabanya umutekano izindi ntiziwuhungabanye na cyane ko abakorera ibitangazamakuru by'igihugu bo na telefone bari bazifite banazikoresha mu cyumba cy'urukiko umucamanza akavuga ko we ibimureba ari ituze ry'urukiko igihe aburanisha yirinze kubaza inzego z'umutekano impamvu zabangamiye itangazamakuru bene ako kageni uwiyita majoro nsabimana karikisite sankara yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa ari na bibiliya yari yunganiwe na metre moyize nkundabarashi yaje aherekejwe n'imodoka ebyiri z'abapolisi hafi ya bose bafite imbunda zirimo n'into zo mu bwoko bwa masotera n'izindi z'abacungagereza umucamanza yamusomeye umwirondoro we maze uregwa yemera ko ari uko wakabaye ariko ko nta cyangombwa na kimwe kimuranga cyashimangira uwo mwirondoro umushinjacyaha aramurega umurundo w'ibyaha cumi na birindwi bifitanye isano n'iterabwoba umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ko hari ibaruwa yanditswe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare ayandikira umushinjacyaha mukuru wa repubulika muri iyo baruwa umushinjacyaha ruberwa avuga ko hari abandi basirikare baturutse igisirikare cya rdf barimo purayiveti diyodone muhire abo ngo bari mu gisirikare cy'umutwe wa frn sankara yavugiraga umushinjacyaha wa gisirikare ngo arasaba ko habaho umwanya wo kwiga amadosiye yombi hakamenyekana ko izo manza zombi zaba zidafitanye amasano cyangwa se zatandukanywa bwana bonaventure ruberwa aravuga ko hakwiye gusuzumwa ububasha bw'urukiko rwaburanisha imanza zombi igihe basanga hari isano zifitanye kuri ruberwa arakeka ko imanza zombi zaba zifitanye amasano kandi ko batazi ibizikubiyemo metere moyize nkundabarashi wunganire sankara yavuze ko bigoye kugira icyo avuga ku ibaruwa y'umushinjacyaha batazi ikibikubiyemo umucamanza yahise ayimuhereza maze we n'uwo yunganira wiyita majoro sankara bayicishamo amaso we na nsabimana bakunze kwita sankara bavuze ko batazi purayiveti muhire haba no mu ibazwa rye n'ahandi basanga nta sano imanza zombi zifitanye na cyane ko ngo buri rubanza rwari rwarateguwe rwaranahawe amatariki yo kuburanisha ku ruhande rw'uregwa rwifuzaga ko urubanza rwaburanishwa rukava mu nzira sankara yavuze ko purayiveti muhire ntawe azi mu mazina kuko ngo yari afite abasirikare benshi yemera ko uwo yari azi ari kapiteni yerimani nsengimana umushinjacyaha akavuga ko ubwo sankara atari azi abasirikare be mu mazina bishoboka ko abaregwa baba bari muri abo umucamanza yiherera akanya gato maze we n'inteko iburanisha banzura ko urubanza ruhabwa indi tariki hakazarebwa n'imanza zombi zifitanye amasano sankara ararega umurundo w'ibyaha cumi na birindwi bifitanye isano n'iterabwoba ndetse n'ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside ararega ibitero by'umutwe wa frn wagabye mu bice bitandukanye by'u rwanda na cyane cyane mu burengerazuba n'amajyepfo y'u rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani byahitanye bamwe bikanangiza bitari bike ku ikubitiro sankara yaburanye ku ifunga n'ifungurwa yemera ibyaha byose yafashwe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri ekabagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda abakirisitu b'isi yose baritegura noheli umunsi bavuga ko umucunguzi wabo yezu kirisitu yavutseho n'ejo naho abaturage b'isi yose baritegura umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nyamara abarundi b'impunzi mu nkambi ya kavingo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bo baravuga ko iyi minsi mikuru ibasanze mu buzima bubi bw'inzara no kutagira imyambaro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yagiye kuganira nabo mu gihe hirya no hino mu mujyi wa Uvira abaturage b'abakongomani bakomeje kwitegura iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani bamwe bagura imyambaro mu masoko abandi nabo bagura ibifungurwa bazafungura impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira kuri zo siko bimeze aho zikambitse mu bihangare zabwiye ijwi rya Amerika ko iyi minsi mikuru igiye kuzisanga mu buzima bubi bw'inzara mu minsi mikuru urabona tufise ubukene ntacyo dufise twoja kuko urabona iyo abandi iminsi mikuru baragurira abana impuzu nta mpuzu tubona abana bacu bambara na twebwe urumva noheli urazi ko usanga ari ku bana urumva ni- urabona aha tubaye batugaburira rimwe ku munsi bakatugaburira ku masaa kumi inzoka yizinze noneho iyo minsi mikuru twebwe tubona umenga ntayo gusa tu- tuzoraba abandi nyine bayihimbaza nyine ni uko iyi minsi mikuru idushikiye kandi turi mu bukene tutagira ico turya uko tutagira ico turya ni ukuvuga urabona ko baduha ubuzima bw'ibigori gusa hariho bamwe bumerera nabi ugasanga baraye ubusa kandi no kurya usanga babuduhaye saa kumi kuva mu gitondo abantu batariye iyi noheli je ndayibona ko ije turi mu buzima bumeze nabi kuko ntitwayiteguriye nk'abandi Kamariza Divine ni umubyeyi w'abana batanu ari muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi magana urwenda mirongo itanu na zibiri avuga yuko bigoye kwishimira iminsi mikuru mu buhungiro kuko hari byinshi batabona byabafasha guhimbaza iyi minsi mikuru aho twaba usanga turyohewe kubera ko twaronka udufaranga tukagurira impuzu abana udukweto natwe tukigurira tukaja kwiryohera hamwe n'abandi ari ufise agacupa akagafata no gusenga tugasenga mugabo ngaha ntikizokunda kubera ko nk'uko babivuze nta myambarire y'impuzu dufise nta njya dufise ngo tunezerwe kimwe n'abandi canke ikinyobwa namba wazindutse mu gatondo wikubye hazogeramwo ayo masaha abandi baja guhimbaza iyo minsi mikuru wi- wikubye abana nabo inzara iriko irabica bariko bararira mbere no kubenja imishatsi bamwe bamwe batangiye kubenja imishatsi kubera kurya rimwe ku munsi ku ruhande rw'urubyiruko ruri muri iyi nkambi rwari rusanzwe rutera ibiraka mu baturage b'abakongomani nako ruvuga yuko iyi minsi mikuru isoza kandi igatangira umwaka ibasanze mu bukene nzitonda fidele n'umwe mu rubyiruko ruba mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira iminsi mikuru idusanze tumeze bahora turonderera ni mu- mu- mukuzi bita kavimvira igaraviye yaraheze tugiye ntayo turonka ubu dufaranga twaheze mu banyagihugu bahora badukoresha batubwira ko amahera yaheze mu- no mu igaraviye n'igaraviye yaheze daboro kubera abantu ni benshi bagiye kuyikuramo icivamo nyi- ba- bayikuramo yose ubu ntikiboneka uronse na dukeya bakubwira ko ukorera ideni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira bwana fredi salumu avuga yuko nta buryo buhari bwo guhiza impunzi iminsi mikuru ya noheli n'ubunani usibye yuko hari igihe abagira neza bari mu matorero bashobora kuza bagasangiza izi mpunzi iminsi mikuru mwumenya yuko nubwo izi mpunzi ziri muri iyi nkambi zivuga yuko zitazizihiza iminsi mikuru bitewe n'ubuzima bubi zibayemo ku barundi baba mu nkambi yo mu rusenda ibo siko bimeze usanga muri ibi bihe by'iminsi mikuru ya noheli n'ubunane bafata amafaranga bahabwa n'ishyirahamwe rya pamu yo guhahisha bakavanaho ayo kugura imyenda ndetse n'akaboga bazakoresha mu minsi mikuru vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika kavimvira wo mu ntara ya kivu y'epfo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yo mu burundi yatsinzwe urubanza yari yarezemo leta y'icyo gihugu mu rukiko rukuru rw'umuryango w'afurika y'uburasirazuba avuga ko kuyabuza gukorera mu burundi biciye ukubiri n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro amashirahamwe yigenga arabwa n'ingingo ya sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko igisata cayo ca mbere n'atanu neaprodh forsk focode akate burundi na rcp mu mpfunyapfunyo y'igifaransa ayo amaze gufutwa na leta y'uburundi yahisemo guhunga igihugu aca yitura iyo sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac kugira ngo iyatunganirize mu gufutwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubushikiranganji bw'intora y'agati mu gihugu bwayagirije ko yagize yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu rubanza rwari rumaze imyaka itatu ruburanishirizwa muri eyase ayo mashyirahamwe yasigura ko yafutswe n'utarabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganji w'ubutungane yoyo yemeza ko yariko arahanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu kubahamagarira kwiyamiriza ikirengo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ingingo yafashwe na sentare ya eyase ivuga ko ifutwa ry'ayo mashirahamwe ritahonyanza amategeko y'igihugu n'ay'uwo muryango eyase metre nestor kayobera aburanira leta y'u burundi arashima iyo ngingo ni urubanza rujanye n'amashyirahamwe ategamiye ibyiciro vya politike yafutswe n'ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu n'ishangwe bita force akat aprodh fokode hamwe n'ishangwe bita rcp iyo sentare yaraye yerekanye yuko ico abashingamanza ba leta bavuga ko ari co uko ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu ari ingingo itahonyanga iteko na rimwe ryaba iteko rigenga amashyirahamwe atahonyanga ivyiciro vya politike ryaba n'iteko rigenga umuryango wa afurika y'ubuseruko yamara abunganira ayo mashyirahamwe bobo barahakana ivyo bagirizwa bakavuga mbere ko iyo ngingo itabanyuze metre janvier bigirimana ni umwe muri bo n'ingingo yadutangaje cyane eh, kuko eh, ni urubanza twari twatuye iyo sentare ku bijanye eh, n'amashyirahamwe yafuswe hahonyanzwe amategeko y'u Burundi eh, hahonyanzwe kandi n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko cyane cyane ku gisata eh, kijanye n'ivy'uburenganzira bw'abantu hamwe n'ivy'intwaro ibereye eh, kuko eh, mu mategeko eh, yagenga amashyirahamwe adaharanirije ibyiciro vya politike Eh, uburyo bubiri bwonyine bwategekanywa bwari uko amashyirahamwe ashobora gufutwa bivuye ku nama ya bose y'abagize aya mashyirahamwe eh, canke bivuye ku ngingo y'ubutungane Eh, ntitwatahuye na gatoya ingenere yo sentare itavuye ngo ibone yuko eh, ayo mategeko atandukanye yaba ay'igihugu yaba ay'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yahonyanzwe avuga ko bazokunguruza urubanza Eh, mu gihe ubutungane bw'u Burundi eh, busanzwe budashobora gutunganiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi eh, nta kindi twokora turi gusubira gusaba ko iyo sentare eh, mu gisata cayo c'iyungururizo isubira ikihweza imburano zacu ikihweza urubanza rwacu eh, maze eh, ikabona yuko eh, igisata ca mbere caciye urubanza nabi Eh, mwe n'izi manza kiba gihambaye kindi kuri twebwe eh, ni uko kaba karyo kubwira amakungu eh, tutibagiye akarere amabi ariko arakorerwa abarundi amabi ariko arakorerwa eh, amashyirahamwe yigenga n'abandi bahanira hagati y'akazana muntu reka mbere muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i burundi cyane cyane ko ayo masentare usanga n'abayakoramwo eh, baba ari abantu barungikwa n'amareta ugasanga hariho imanza zimwe zimwe bashobora gutinya eh, kuvuga yuko leta yatsinzwe eh, mwe n'ivyo rero bituma Eh, n'iyo eh, abategetsi b'i Burundi bariko eh, baratera induru ngo batsinze imanza canke ibindi ivyo twe ntibiduca intege na gatoya kuva ubu leta isaba amakungu kudaha agaciro ibishikirizwa n'ayo mashyirahamwe ayo nayo nka yose yimuriye ibikorwa byayo hanze y'igihugu akora cane cane amaraporo y'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamwe n'ishami mpuzamakungu oni canke sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi pierre clave niyo nkuru ku bwijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
usibye rero ku mirongo migufi kuri fm turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube no kuri instagram abarundi bazatora umukuru abarundi bazatora umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu gutaha bamwe rero babona ko kutihanganirana muri ibi bihe bishobora kuyononera mugenzi wacu diane nininahazwe yavuganye na gervais rufyikiri wigeze kuba icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi naho abategetsi b'ubu badashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana uruhagarara rwadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko n'ubu rugihanze abarundi rwarasize uburundi n'abarundi mw'imvune niniya cyane Eh, ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane igihugu kirabuze amahera y'agaciro urwaruka ubu ruri mu iheburo indongozi z'uburundi bari bakwiye ahubwo gushyira umwete bakemera yuko byabagoye cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu amaboko imugongo eh, babazirikira mu nzira idashika eh, cyane cyane mu kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira eh, amatora atunganijwe neza abarundi baguma biziriwe eh, byerekana yuko iki kiringo cabaye intambamyi niniya cyane ku burundi n'abarundi ibiharuro biravyerekana banki y'isi yose cyangwa izindi nzego zikomakomeye ku isi eh, iyo ziriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijanye eh, n'umutekano mu bijanye n'ubutunzi mu bijanye n'agatika kazina muntu eh, uburundi muzosanga buri inyuma mu kanya mwari muvuze gato ivyerekeye amatora muri ico gihugu c'u Burundi hari amanama atandukanye yagiye araba mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kandi namwe bwe murimwo muri urwo runani izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa biteguriye gutahuka mu gihugu c'u Burundi ayo makuru yariyo canke byarigeze kuvugwa hari mu kwezi eh, k'umunani no mu ntango z'ukw'icenda twari twashyize ubwoba kireka tugende tubaze igihugu cacu mugabo twasanze abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa barangazwa hari impunzi zaba zaba hafi igice c'umuriyoni ziri hanze harimo indongozi z'abarongoye imigambwe abarongoye amashyirahamwe yigenga bari barongoye amaradiyo yigenga abo bose barahunze abandi barishyuye uburundi ibyo rero nizo ntambamyi nyamukuru bihagaze y'uko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko eh, abatari ku butegetsi bomusita ubutari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi ndetse no ku mwaka ubuzima bakaba umwaka ubuzima nizo rero ntambamye zatumye n'ibyo biganiro bidashika eh, nk'uko twe twari tubyifuza kugira ngo tujye gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi A- hanyuma muri urwo runani Senared naho nyene nubwo mutaruvugira mu rurimwo ruzokwitabira ayo matora canke erega hasanzwe hariho abanywanyi ba senarezi bari mu burundi kandi b'imigambwe barowe n'imigambwe bari mu burundi Eh, ni ibisanzwe rero yuko baheza bakaja mu matora bakagerageza inguvu niniya cyane mu bihugu cyane cyane hene birangwa no guhonyora ku mategeko kutubahiriza umwidegenje w'abantu ivyo mugambwe CNDD FDD nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene bati mbega umukuru w'igihugu c'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza na rijya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha Eh, muri mubemera ko atazosubira kwitoza ivyo o, novuga ko tuzovyemera tubibonye si ubwa mbere hashobora kuzoba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma eh, bigahinduka vyumvikana yuko rero eh, atawosya bwose kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo uburundi burongogwe neza ico n'ikindi sinibaza ko abarundi bo boshira amaso mbega azohava canke ntazohava nkukumenga eh, ntashobora wenyene kwisubiriza n'uwushobora kubandanya ivyo yahora akora ico rero nico gikorwa nyamukuru co kuraba eh, yuko vy'ukuri hari hihinduka nyezina rishobora kuba iryo naryo ryoshoboye kuba iyo amatora aba yobaye mu mwidegemvyo gervais rufyikiri wigeze kuba icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi yaganiraga na mugenzi wacu diane nininazwe gervais rufyikiri nawe ni umwe mu barundi rero bari mu buhungiro hanze y'igihugu cyabo noheli nziza ku bakirisitu mwese mwese inshuti zacu b'abakirisitu noheli izabaryohere n'ejo ku wa gatatu noheli nziza indirimbo ya choral voix des anges y'igatara diyoseze gaturika ya ngozi mu burundi bafatanyije na frere nyawenda cyril wo mu muryango bene yosefu noheli nziza ku bakirisitu mwese noheli nziza ni indirimbo ya Chorale Voix des Anges y'igatara muri diyoseze gaturika ya ngozi mu burundi bafatanije na frere nyawenda cyril wo mu muryango bene yosefu inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mutibagiwe cya kiganiro cyanyu muri isanga cya saa kumi murakarama